iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki cumi y'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkurikije ubu rero nk'uko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu cy'umunsi muri sanga tugiye hanini kuvuga ku kuntu abarundi hamwe n'abanyagihugu bose bo mu karere ka afurika ibiyaga binini babona itorwa rya donald trump ayo matora rero yaratangaje abatari bake kuko ibiharuro byose byari byaratohojwe n'abahinga mu byerekeye amatora byerekana ko atamahirwe trump yari afise yo gushobora gushikana amajwi amajana abiri na mirongo irindwi atuma umukandida muri leta zunze ubumwe za amerika atsinda amatora aho bitangarije rero Trump yanatsinze no mu ntara zahora kuva kera na rindi zitora abademokrate abahinga batari bake gushika ubu barabandanya kugerageza kumva ikintu cyatumye Donald Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri leta z'ubumwe za Amerika Trump yaronse amajwi menshi mu bisagara bito bito kandi yagize amahirwe yo guhabwa amajwi n'abanyamerika benshi bashavuye barimwo abazungu batize amashuri ya kaminuza bavuga ko ubutegetsi bwabibagiye badakunda n'abimukira hamwe n'abantu bari mu mirwi y'inkehwa ngo kuko babatwara ubuzi bakamererwa neza no kubarusha ayo makuru rero yerekana ko Trump yaronse amajwi y'abirabure hamwe n'abalatino aruta amajwi Mitt Romney umurepublika yahiganywe na Barack Obama yaronse mu myaka ine irangiye mbega byagenze gute kugira ngo abahinga mu vyerekeye amatora na politiki hamwe bita pandits uh, bihende ku buryo umunyapolitiki bavuga ko atamahirwe afise yo gutsinda amatora yaronse amajwi menshi no mu ntara zahora zitora abademokrata mbega abanyamerika boba berekanye ko ikintu bashira imbere ari hinduka ry'ubutegetsi kurusha uko bashira imbere ivyumviro n'imigambi y'abanyapolitiki mbega ibintu mwibaza ko bizohinduka cyane nibihe nibihe icirwa uburundi hamwe n'ibihugu byo muri afurika byokura ku kuntu ubutegetsi buhanahana buhanahanwa muri amerika hamwe n'ukuntu abanyapolitike bakira ibyavuye mu matora n'ikihe kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abanyapolitike bakomeye barimwo abahinga mu byerekeye politike turi kumwe na wili nyamitwe akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida Burundi akaba ajejwe gutangaza amakuru turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga inyumvira yigeze kuba vice president w'u Burundi akaba mu iki gihe ari we mukuru mugambwe Sahwanya Frodebu mwiriwe neza abashinga ntahe mwese turi kumwe
mwiriwe mwiriwe mwiriwe murakomeye
tubabuke by'iki gihe nyene yego imbere ko dutangura ikiganiro nashaka ndabumvishe ukuntu uh, guhanahana ubutegetsi nka muri leta z'ubumwe za amerika bigenda ukuntu amajambo yashikirijwe na donald trump murazi ko mu kwiyamamaza havuzwe amajambo akomakomeye cyane rwose ariko amajambo yashikirijwe na donald trump uh, uh, hamwe na perezida barack obama eka na hillary clinton n'amajambo ahumuriza abanyagihugu abereka ko iyo kampanye iheze bose baca baja hamwe reka dutangure twumvirize uh, umu watowe donald trump now it's time for america to bind the wounds of division have to get together to all republicans and democrats and independents across this nation i say it is time for us to come together as one united people it's time I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
reka ubu naho twumvirize ijambo ryashikirijwe na perezida
And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency uh, is bigger than any of us. We have to remember that we're actually all on one team. This is an intramural scrimmage. We're not Democrats first, we're not Republicans first, we are Americans first. And I'm looking forward to doing everything that I can to make sure that the next president is successful in that. I've said before, uh, I think of this job as being a relay runner. You take the baton, you run your best race, reka ubu naho twumvirize ijambo ryashikirijwe na hillary clinton yahiganiwe na trump I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time. But I want you to remember this our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive, and big hearted.
mu majambo make rero abo bategetsi bose haba uwatsinze haba uwatsinzwe eka haba n'uwafashije perezida barack obama yafashije hillary clinton kwiyamamaza kugira ngo batsinde trump bose bashikirije amajambo ahumuriza abanyamerika abashirahamwe eka avuga ko bose bakwiye kuja hamwe kwata w'umugambwe kanaka cyangwa umugambwe kanaka bose ari bamwe basenyera ku mugozi umwe nashaka ntangure kuri mwebwe eh, mushinga ntawe wiri nyamitwe icigwa mukura muri iryo hanahana ry'ubutegetsi muri amerika co ikihe cyane cyane ku barundi no ku bindi bihugu byose bikiri mu nzira y'amajambere eka bikiri mu nzira yo gutsimbataza demokarasi
murakoze cyane kumpa ijambo Eh, murabye ibyabaye muri amerika eh, nyuma y'amatora nibyo mu gihe cyo kwiyamamaza barateranye amajambo atari make ariko hageze ukubicikanya bose basa bibuka ko ari abanyamerika bakireka dushyire aho intazi- eh, aho intangi ishize twubahirize eh, umunyagihugu eh, kuko niwe afite ijambo rya nyuma hanyuma eh, trump akagira ati jewe ngiye kuba umukuru w'igihugu w'abanyamerika bose Eh, obama akagira ati nibyo byo ndagiye mugabo uwukurikira aje mu kazi eh, nk'ako nanjye nakoze kandi azatwarira abanyamerika bose hanyuma n'uwatsinzwe hirari nawe akagira ati nibyo ndazi yuko mufite akababaro mwebwe twari kumwe ariko mumenye yuko ukwiyamamaza ntitwiyamamariza umuntu ntitwiyamamariza amatora amwe twiyamamariza amerika ni ukuvuga yuko uwutsinze eh, niho twese tujya dushira hanyuma twese tukamuyoboka ibyo rero ni iki- ni ikigo gikomeye kuko mu gihugu cy'u Burundi nicyo cyagiye kiratwononera tukajya mu matora abanyagihugu bagatora bagahitamwo abandi bati ekada tutegereza kujamwo natwe tutagiyemwo bipfuma bimeneka hakabamwo ubwicanyi hakabamwo gutobanga hakabamwo kononera umunyagihugu bikagaragaza rero yuko eh, hariho abarundi bakeneye kwiga iyo ngendo yo gushobora kubahiriza umunyagihugu na cyane cyane eh, kubahiriza eh, eh, aho intahe ishiki Eh, namwe eh, mushinga ntawe frederic bamvuga inyumvira icigwa mukura muri iryo hanahana ry'ubutegetsi ni ni iki
Eh, nakurikiye aya matora yo muri amerika eh, kuva mu ntango ndetse eh, biraboneka neza yuko abayategura bayateguye kumwe ntibavangura ntibaha imigi naka bose bavuga bati eh, nimwiyamamaze nicyo gituma tamidego yigeze iba muri ico kiringo ijanye n'ingene bamwe baba barenganywa abandi baba batarenganywa nta byabonetse ica kabiri nkuramwo ni uko eh, mu bisanzwe harabaye imishanirano mu majambo ariko nta wigeze akubita uwundi kose nta wigeze abuze uwundi kuvuga ku maradiyo bose bari bafise eh, kwiyamamaza kumwe na cane cane ku bimenyeshamakuru vy'igihugu nta wigeze yidoga ubwa gatatu eh, ni uko eh, abanyamakuru bari bavuze bati hazotsinda uyu mupfasoni hillary clinton eh, ndetse n'amazu y'ubuhinga aguma avuga ati ni naka azotsinda uyu naka ntazotsinda ntibikunda rero eh, mu nyuma eh, birahindukira mu mwanya wa nyuma basanga uwo baza ko atazotsinda niwe atsinze Eh, hageze rero ingene bahindukije imitima nico gitangaje cerekana yuko mu by'ukuri ingendo ya demokarasi yabinjiye mu mico eh, aricyo twebwe tutarashikako ko twinjiza mu mico ingendo ya demokarasi tugatandukanya ishavu ry'umuntu ari muri arimo ariyamamaza eh, yiyamamariza iby'igihugu ni- n'ishavu ry'umuntu ku muntu wiwe ukavuga ati ndahombye ndapfuye rero eh, nibaza nti eh, byahimbaye kumva bose uko ari batatu bavuze bati rero jewe nsiyinze ya majambo nahora mvuga ejo bundi akarishe ndayahebye ubu nje gutwarira abanyamerika bose ikintu eh, uwantoye n'utantoye rero eh, wumvise obama agira yigirire nawe aravuga ati nemera eh, yuko uje gutwarira abanyamerika bose uje guhumuriza bose kandi bikagenda uko ndetse n'uwatsinze ahavuga ati ndabyemeye ndemera ko dushobora no gukorana ku izina ry'abanyamerika eh, turonderera ineza y'abanyamerika E- rero nibaza Egome, ko ndabas- cyari ikintu gihambaye cyane eh, yuko tubwirizwa gukuramwo nk'icigwa ikindi cigwa ca nyuma gihambaye ni uko amategeko aba ahari akurikizwa uko ari urabona obama yarahejeje kandi iyo ashaka kuvuga ati nshaka kwiyongera ngo ngire manyara yari kubigira bwa mategeko n'umuco w'abanyamerika ntibimwemerera turakwiye rero gukuramwo ikintu c'umuco turakwiye gukuramo ikintu cyo gusonera amategeko tuba twiyemeje twebwe nyene amategeko n'iryo bwirizwa shingiro ryo muri amerika biratomoye cyane rwose nibaza ko bitanditse nk'iryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi Ra- nagomba imbere y'uko tubandanya ndabasaba mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke kuri wewe buri nyamitwe inyishu ngufi cyane rwose hokorwa iki kugira ngo uburundi bushike kuri urwo rugero wo guhanahana ubutegetsi gutyo mu kanya gato
Eh, mwumvise yuko eh, uwo turi ko turayaga avyemerera ati ni ukuri biraboneka neza yuko hari icyo tarafika ko nk'abarundi em, ibyerekeye eh, uguhindura umutima ugukurikiza amategeko eh, na cyane cyane gushyiraho umunyagihugu ashize icyo kintu eh, ko babyemeye ngira ngo bagiye guhinduka kuko nibyo twamye tubasaba yuko eh, bokwibuka bibuke yuko umunyagihugu ari we nyene igihugu hari icyo ngira ngo yavuze ati yarakurikiranye mugabo atakurikiranye neza uwatsinze trump yaracyozwe rwose n'ibinyamakuru byinshi biranamwima y'ijambo bigaha ijambo uwundi bakagerageza kumutyoza bakamwita amazina adashoboka ah, bakamwituka- bakamufata uko atari kugira ngo bamwangishe abanyagihugu bamwangishe n'isi yose ariko eh, ibyo nabyo burya yavuze ati abahinga baribajije bati uyu niba- nibazorengana ujya mudamu hanyuma asanga ujya mukenyezi ntashoboye kurengana kuko abanyagihugu abanyamerika bari bafite uwo bihitiramwo nicyo gituma rero eh, ko babyumva bakumva ko eh, bategerezwa kubahiriza amategeko uko yanditse ibwirizwa shingiro uko ryanditse bakongera bakubahiriza na zina munyagihugu bibaza yuko batanga gukira byoba byiza dushoboye kubaka turi hamwe eh, ntibe- nti- bamwe ntibubake ngo abandi basenge egome eh, mushikana na frederic bamvuga inyumvira urwo rugero murafise akizera ko ruzoshika mu burundi aho abategetsi bahanu- bahanahana ubutegetsi neza batagiranye ubusuma bw'amatora eka batagiranye ibintu bitagira uko vyifashe
burya no kumva iyo tuvuye n'aho tugeze ikibazo c'amatora ingene caje kigarana mu gihugu c'u Burundi itandatu na rimwe icenda na gatatu umwaka bibiri na gatanu nta ngorane zahabaye icenda na gatatu umwanya nyene byakurikiye rero urwo rugero burya tuzoteba turushikeko uyu munsi ntiturahashika kuko turacitiranya ivy'igihugu n'ibyacu Eh, ico ni ikintu kiboneka dutegere rero yuko eh, nitwahagera bizovana ku ntambwe imwe tuzagenda tugira ubwa mbere wo kumva ko ikintu twe tugomba gukiranira ari inyungu z'umunyagihugu atari inyungu za jewe naka za wewe naka z'umurwi kanaka ziba inyungu za za munyagihugu agowe amerewe nabi abanyamerika bitoreye bonyene baravye aho bageze bavuga bati uwo tubona umenga yahava tugira akabuhenze kubera ko nta kazi dufise kubera ko nta butwitaho vyoba naka naha rero tuvuga tuti eh, tuzoshika eh, mugabo bizokenera intambwe zitari nke na cane cane ivyigwa vyinshi kwemerana kumva ko turi abarundi kandi ko nako nta nishipfuriza gupfa ngo nuko ntavuga kimwe nawe ntitwice abantu kubera ko batameze nka twebwe dusonere ikiremwa muntu twubaha umunyagihugu nibaza ko kubera izo mvo dushobora kuba turi ko turatera imbere nubwo bidutwara umwanya ariko tumenye iyo tuja tugire iyo tuja tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo nk'ijwi ry'amerika idefonse miriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro munyarutse cane rwose turiko tuvuga cane cane ku kuntu ubutegetsi buhanahanwa mu mahoro no mu mutekano hagati y'abahiganywe muri leta z'ubumwe z'amerika duga kw'ijambo
Eh, koko ni byiza cyane kuba mwaduhaye ijambo turabashimira nk'ijwi rya amerika Oh, muri amerika demokarasi ya- yarasagambye nk'uko bigaragara umushinga ntaho yari abivuze ati bariyamamaza bagaterana amajambo ariko ntibaterana amakofe koko yewe ku bwanjye narishimiye cyane uburyo aba- aba- abanyamerika bahisemo donald trump kuko yakoze ku mitima ya benshi iyo urebye uburyo yiyamamaje ah, yavugaga amagambo aganisha mu kwigarurira imitima y'abari mu bibazo abafite eh, ubukene aba- ababwira ko azagerageza kugira ibyo abakorera nubwo eh, ari inyungu z'abanyamerika mu by'ukuri eh, zishyirwa imbere ariko hari n'icyo yatumye igihe icyo yashyikirije abanyamerika avuga ati na afurika nzagira icyo nyimarira bivuze ko hari abanyamerika bahawe ubwenegihugu bari abanyafurika bishoboka ko nabo baba barabigendeye bakamuha ayo majwi kubera icyizere bamufitemo kuzagira icyo bahindura kuri afurika bavuye baje bavuyemo Eh, trump rero yabaye umuntu rwose eh, wishimiwe na benshi natwe muri afurika turamwishimiye kuko nkurikije ukuntu namwumvise urugero rwiza muri amerika yego nibyo ariko natwe iyo tuza nko kugira ha- hari hari ukuntu tu- njye nk'uko ubwanjye sin- sinishimiraga ko birari clinton yatorwa kuko birari clinton kuba yaratsinzwe ibyo ntekereza ko ari bill clinton watsinze kuko hari byinshi umugabo we yagiye ashyigikira mu maleta amwe n'amwe ya afurika ugasanga aramutse atsinze n'ubundi ni nkaho ari Bill Clinton wari kuwutsinze ugasanga nkaho bitari kutubera byiza cyane ku bwanjye rero ndishimiye ko trump yatsinze Eh, imigambi myiza afite kuri afurika kuko yagiye abivuga ati "A- a- ashyigikiye ko ubutegetsi buhanwahanwa neza kandi mu mahoro muri afurika egomeye nk'uko muri amerika bigenda biba natwe akazabitugezaho yego natwe hari uruhare rwacu tugomba kugira ariko nawe yavuze ko ibyo ari ibintu yifuriza afurika kandi koko bibaye byiza natwe byadushimisha urakoze idefonse reka duhe n'ijambo uh, simon uh, simon klasika simon mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe n'intore ego ikibazo cihuta i- ciyumviro mu kanya gatoya cane
sawa ndabashimiye icya mbere ndabashimiye ijwi rya amerika ku kuntu mutwitaho Eh, icya kabiri jena nabyiteze vurema kubona trump yo- yotsinda agatsinda hillary clinton kuko icya mbere na mbere uravye mu myiyamamazo yabo nta- ntitandukanye cyane mugabo trump yaboneka yuko ya- atahabwa n'amahirwe na gato Mu- avugwa amajambo avugwa ko amajambo mabi amajambo yo kumutyoza mugabo iyo situwasiyo yose yayivamo akaboneka ko hari umushinga ntahe ashobora kuva mu ngorane rero abanyamerika bashobora yuko hamwe umugabo muri igihugu yo- yobakura no mu ngorane ziba zi- zihanze zisumba izo biba yaraciyemo ku bw'ibyo kuba muze clinton ya- yayemeye ko yatsinzwe iyo cyane ni demokarasi icya kabiri ni ukubona ukuntu yarushijwe akaba yarushijwe amajwi kandi atari make rero ku bw'ibyo ndomuha amahirwe cyane trump kandi ndamukeza yuko yashoboye gutsinda kandi byo nari nabyiteze cyane naho amaradiyo menshi menshi yavuga ko ibintu bitari byo ugasanga abapasiteri bose aba- abapasitori ba- bari mu bya politike usanga bavuze trump nabi mugabo imana yabikoze yabikoze murakoze cyane ngira ko ariko Murakoze.
cyamara kubamushyikiriza murakoze simon klasike eh, bashingana turi kumwe aba- abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bahamagaye idefonse na simon klasike basa n'abavuga ko banezerewe n'insinzi ya trump eh, idefonse we yavuze ko kubera ngo ashobora kuba yatsinzwe kubera uruhara umugabo we yagize muri afurika i- ibyo bintu bishyikirijwe na defonse na simo classique mubivuga kwiki wiri nyamitwe
cyane cyane nka simo yashyize ku kintu gihambaye uko bagiye baracyoza Trump uko bagiye baramuvuga uko atari mwibuke ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hano turi turategura amatora aho abantu bamwe bamwe utanguriye kuri abo bafodombere babwira niba babitanguje bavuga yuko hariho ngo nyabwoko ry'abatutsi ko yategurwa ngo na petero nkuru nziza ngo ngo ngo n'umuganga uri ku butegetsi bakavuga imbonerakure ngo biriko birica abantu babyanyuza mu kanwa kugira ngo bagerageze gucyoza igihugu cy'u Burundi baragerageje kudusuka mu byondo uko bashoboye ariko abanyagihugu bo batitswe turazi icyo twiyemereye turazi abo twihitiyemo n'amatora arabo ko bifuje ko ataba barifuza ko abantu batoja amatora barahamagara abantu kutajya mu matora ariko abantu barajya mu matora baragerageza kurasa mu ijoro ngo abantu bajye gutora ariko barajya gutora ibyo byose rero n'ibimenyeshamakuru bitari bike byaba iby'abanyaburaya n'ibindi baguma bacyoza igihugu cy'u Burundi bagatora n'amasanamu adashoboka bakayacisha ku binyamakuru byabo ibyo byose rero ni ibintu bikorwa kugira ngo bagerageze kwankisha umuntu cyangwa igihugu ariko abanyagihugu burya nibo bafite ijambo rya nyuma ibyo rero hirariya Clinton yagiriye abanyafurika ubwicanyi bwabaye muri libiya n'ibindi byabaye gukoresha abantu nk'abo nyine banyepolitike kugira ngo bashobore gucoza igihugu cyabo ibyo byose ni ibintu bituma abanyagihugu buguruka amaso bakugura n'imitima bakamenya ukuri aho kuri bakihitiramo inzira yabo bati mwebwe indabwo muvuga ibi twe duhisha n'indi rero icyo cyarabaye mu burundi byarabaye mu bindi bihugu muri iraki n'ahandi mugabo abanyagihugu burya bafite ijambo rya nyuma ugutorwa kwa Trump kuje kugerageza ati ukuri kuzuka mu gutsinda ikinyoma uko bizagenda kose mushana he Frederic bamvuga inyumvira mugira icyo muvuze namwe kubyashikirijwe na Defense na Simon Classique
ego ariko turamubuza ntitwaje kuvuga iby'uburundi twaje kuvuga ibya amerika ibyo bahejeje kuvuga bavuze ni iby'ukuri aya matora yabayemwo itangaza abantu batari bamenyereye kubera ko bose babona bati ni nakaza gutsinda ariko abanyagihugu kandi nta busuma bwabaye ngo bavuge bati bibye ngo bavuge ngo bafashe amasanduku banyegeje ntacyo babonye byose byagenze neza amategeko yarubahirijwe burya ibintu byose mu gupfa bipfa mu mategeko bipfa mu gutunganya tuzaba tugize intambwe rero tumenyereye gutunganya neza amatora baba bagiye kuvuga bakeza umushinga ntahe yatowe joni baza ko ari ibintu byumvikana kubera ko mu bisanzwe yatsinze bamwe bavuga bati venkere san perire ontiriyonfe san guruwari biboneke yuko uyu muntu yatsinze yakoze yababaye n'ingwano y'amatora yarimwo kandi akaba yaratsinze nibaza ko twese twemera kumukeza kuko yatsinze intambara runtu intambara nziza atamanyanga arimwo intambara nzito itonganutse neza kandi nibaza ko abanyamerika ibikuru nuko bazavuga bati turaronse umukuru yaje tutari tumwiteze yaje tumuvuga nabi ari nyine azodutwara tuzobiraba byo nkavuga nti ndamwipfuriza kurangura neza amabanga atorewe kandi azashyire hamwe abanyamerika na cyane cyane arondera ibibazo by'abanyagihugu bamwizeye kuko gutorwa ni kimwe ariko kurondera inyinshi z'ibibazo y'abantu bakwizeye n'ikindi kibazo byo ndifuza ko azomufasha gushikaho abanyamerika bazonezega bati bwa bundi ntitwihenze twatoye umuntu muzima umuntu nyawe
egomeye turi ko turavuga ku bibazo by'uburundi bya leta zunze amerika amatora ariko turagereranya cyane rwose tukaraba ikintu abarundi bukura muri ayo matora eka no mu ihanahana ry'ubutegetsi kugira ngo nabo nyine barabe ko demokarasi yotsimbatara mu burundi reka rero duhe ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na claude claude mwibe neza muvuge mwegere telefone muvuge cyane ikibazo cy'imviro munyarutse
ndabaye mwiriwe batumire barakumva
ku kibazo je navuga ku aya matora yo muri leta zini ni amatora yagenze neza cyane byerekana yuko ari igihugu cyamaze gutera imbere demokarasi aho n'uwatsinzwe yemera ibyabaye kandi n'abantu muri leta zini bamaze kujya imbere cyane iyo umukuru w'igihugu yemeye ikintu aba atagikoze ashobora guhindura ashobora guhindura ubutegetsi nibyo zabaye nk'ubu nibyo ntibazahaza nibyo zabaye naho benshi batari biteze intsinzi y'umuperezida mushasha ku cyo twokuramo ku byerekeye ubuvuzi ni uko ni uko n'abatwara ibihugu byacu byo muri afurika cyane uburundi ni uko bumenya iyo manda iyo manda y'umuntu yiheze bumenya gutanga ubutegetsi nko kuva muri leta zimeze imyaka yiwe iheze akavuga ati wahageze agaca baronda uburyo gusubirira ni uko mu burundi murabona nyine byige bimeze aho perezida aheze amanda zibiri ziwe zimwe n'amategeko agenda agahonyanga ibirwa shingiro n'amasezerano y'abarundi yarusha agahonyanga ibirwa shingiro haguma atwara atacamira abantu bagapfa iki ariko claude claude claude hariho sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro iyo sentare yavuze ko atamategeko perezida arenze hariho sentare yo muri afurika yo mu buseruko ejo bundi yarabivuze mwebwe muri abahinga mu byerekeye ibwirizwa shingiro ry'uburundi
turabahinga mu byerekeye ibwirizwa shingiro mugabo biranditse neza yuko umukuru w'igihugu ategereza gutorerwa ategereza gutwara manda zibiri niko byanditse mu masezerano y'iyarusha ni mu bwirwashingiro ubwo bumva ndetse n'abajya bwirwashingire yakoreshejwe ingufu murabizi ko ikegera cyo yitwara bahunze n'abandi bagahunga n'abandi bavuga ko babisinye baba ariko bategerezwa kubyemeza ndetse nk'ayo nayo muri afurika nibaza ko abenshi babisigura uko atari ko yavuze ko urubanza barujyanye ibintu byamaze kurengana nibaza ko rwakuriza amategeko
yego mereka duhe n'ijambo kandi gerard gerard mwiriwe neza yego turakomeye namwe murakomeye
yego turashima cyo ntabwo bakwiriye gushyikiriza no kuri amatora yari abaye no kuri abaye
gerard gerard umurongo wawe umeze nabi sinzi ko tutosubira kuguhamagara mu kanya reka dusubire kuguhamagara mu kanya sibyo turaguhamagara mu kanya umurongo wawe umeze nabi cyangwa uraba ahantu ahandi hantu uja reka tube turaha ijambo kandi abatumire bacu bagira icyo bavuze ko byashikirijwe na claude reka dutangure ku mushyiranahe wiri nyamitwe
murakoze kunyongera ijambo claude namwumvise burya muri demokarasi umwe wese arafise uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro byiwe hanyuma burya burabye abanyamerika mu gihe cyo kwiyamamaza umwe wese arafite ibyiyumviro byiwe arafite aho ahagaze arafite uwo ashyigikiye umugabo iyo amatora amaze kuba abanyagihugu bagaca urubanza ntawe usubira kuvuga ngo yamara yamara yamara rero no mu burundi niko byagenze umwe arashobora kugira ati ni ikintu ishyigikiye yuko umukuru w'igihugu ahari yitoza ubundi ati jyewe ndashyigikiye ko yitonze ubundi ati jyewe mbonenga amategeko azobaho nyanza ubundi ati ka jyewe ndagisomye mbona amategeko adaho nyanza mu gihe bw'izo shingiro n'amasezerano yiyarusha byonyine byagize biti hazobaho sentare igejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo mu gihe hari amatati yo gutahura ikica cye kiriga agira aca urubanza iyo tusanira akaba ari ica urubanza ikagira iti uyu ni wafise ukuri uyu nawe yatsinzwe uwutsinzwe rero aca yubahiriza ibyo isentare ifitseko ni uko byategereza kugenda mu kubahiriza amategeko iyo amerika tuvuga mbere murazi yuko higeze kubaho amatati hagati y'uwitwa bush n'uwundi yitwa gore barigeze ko hari matora mu bihumbi bibiri hanyuma harabaho impari zikomeye rwose hagati y'abanyamerika bamwe barajya no mu ibarabara mugabo sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro niyo yaciye ica urubanza ikigoro nubwo yarutse amajwi menshi mu banyagihugu uwatsinze ni george bush kuko bush biboneka ko yarutse abo bita abagana eregiteri benshi gusumba hariho ibyo bashoboye gukorera ko bagira bati twebwe ibyiza shingiro tubisomye neza tubona ko ari uyu yatsinze abanyamerika bashavuye baciye bataha ntibagiye guturira amapine ntibagiye kwica abantu ariko rero mu burundi ibyabaye na gahomerabuntu hariho abantu batashatse kubahiriza ibyavuye mu matora si mu mwaka uheze gusa no mu bihumbi bibiri na cumi murazi ko hari abiyongoye bakanka gukurikiza ibyavuye mu matora bakanka kwemera aho abanyagihugu bashize ni nacyo gituma ingorane zabananije ari ingorane kuri bo bwa mbere bagize ikibiri mu nyuma bakora senarete ituzi mu bibiri na mirongo ibiri icyo bazokora mugabo twakurikiza akarero k'abanyamerika tuti aho ibwirizwa shingiro rishize niho dushyira aho senta rishize ko hari ibwirizwa shingiro rishize niho dushyira aho abanyagihugu bashize mu matora niho dushyira egome uh, mushikana Frederic bamvuga yumvira mugira ico muvuze kuvyashikije na Claude Claude avuga ko uh, urundi bwari bukwiye kuronka kubonera akarorero kuri Amerika maze bakubahiriza ibiringo yagize ico avuga no kwibwirizwa shingiro duga kwijambo
nibyo claude yabivuze neza kuko urabye na bari muri demokarasi ikintu cya mbere kiza imbere ni itegeko yavuze ati ibiringo ntibyubahirijwe babaca bavuga bati yoyango byari byanditse nabi niko bavuze kanamba muraraba ingingo y'ijana na gatatu niyo ivuga ibiringo nta n'umwe ayivuga ikiringo ni igihe umukuru w'igihugu atowe akarahira hanyuma kigaherana no ku wundi yinjiye kandi ikiringo gitangura iyo umukuru w'igihugu arahiye ku ibwirizwa shingiro iryo bwirizwa shingiro twari dufite umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushyira n'ubu ntibyari bwahindutse ni ukuvuga ibiringo bibiri byaba byaheze ni byo kurode ariko arasigura rero iwacu rero biratugora kandi nkabwira n'uyu ntuzenyewe turimo turavugana nyamitwe yarinze avuga ibyari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri amerika nagaruke na twebwe burya ikibazo cy'amatora si gishasha cyama gitera ingorane kuva mu gihumbi kimwe magana atanu mirongo itandatu na rimwe icyenda na gatatu n'ibintu byagiye bikurikira ni uko mu by'ukuri abarundi ntituragira ntiturumva ko mu dutandukanye ubutegetsi n'igihugu kuko abantu benshi bavuga bati ubutegetsi ni uguhagitunga binsize nzaba mpombye ugasanga rero abantu icyo bariko baribukira kibico aho kwirukira gukorera igihugu nihagera ko turabe ibyaranguwe mu gihugu cy'u Burundi hazogera umwanya ntituri bubivuge ngaha ariko ikindi bugirinde bivuge nshimikirako cyane ni ingene mu by'ukuri abantu babwiza gutegera neza yuko demokarasi ni ishure kuva demokarasi y'amajambo ukaja muri demokarasi y'imico ni ikintu gihambaye cyane uburundi murambabaga ntituragera ngaho n'ubwo yovuga ati heraba haciye habi hace bijya bimeje ubundi birashobora no kuba kubera ko amategeko adatunganijwe neza ibwirizwa nshingano ngo ritunganywe neza kandi izo nzego bavuga ngo za sentare zishyirwaho nande ujya mu visi perezida wa sentare yagiriye iki nyuma na mwumviriza ibyo avuga kugira ngo nizabesha haraba ibibazo rero tukavuga tuti igihe tuvuga ubutungane ni ubutungane bwigenga koko budashyirwaho n'umukuru w'igihugu ngo abukoreshe kuko ashaka rero ikibazo abarundi tumenyere ntiharagera ariko tubandanye tukuri ibyigwa kuri aba bantu badukurira mu bya demokarasi tugende badushyigiye ikibazo cyo kwizerana n'ikibazo gihambaye cyane rwose sentare abantu batowe mu butungane mu bisanzwe baterezwa kuba ari abantu baterezwa kuzuriza bose kandi abarundi bose bakabizera n'aha muri amerika ariko bimeze mu byerekeye sentare nkuru y'igihugu bita cour supreme hari kenshi usanga ari bagabuye muri iki gihe ni bane kuko hariho umucamanza umwe ataratorwa mugabo niyatorwa nk'uko Trump agiye kuronka ubutegetsi uzasanga bagize abacamanza bo muri iyo sentare batanu kuri bane b'abademokrate icyo ni ikibazo cyo kwizerana rero niyo ya demokarasi twavuga mu kanya turafise kandi turabona ko dufite abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na silvestre silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa ndakumva cyane mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro
icyumviro niko navuga nicyo uya ariko aravuga cy'uko ayo matora yagenze nabi none ibihugu duhana imbibe byaha muri afurika genda impunzi
muri hehe muri hehe silvestre uko ajya amatora yagenze mukuru silvestre muri hehe Ahubwo icyo abarundi bakwiye icyo abarundi bakwiye kuraba bakitegereza bakwiye kuraba akaroro kuri amerika barahaririye rwose ariko urabona ujya mushinga ntayo yatsinze kandi natwe twamushimiye kuko arahinduye ibintu byinshi ngira niyaduhindura ibibazo biri muri afurika nawe arabibona ngira zo wakoze umurimo wananiye bose kuva aho bagatwariye ku kwa kiriya kibanza byarabananiye ko hari icyo bagerako uyu nawe turamwizeye ko hari ikintu nyaka agomba kutugerera ko ubwo yitoza abantu benshi babuze induru abantu benshi batamwemera ku by'ukuri twebwe twamwemeye ni umushinga nawe w'ukuri nashyira imbere nk'umuzinga ni uko nayo yaba bavuga ngo ngo ibibazo mu burundi kibishe n'imihayi gusa ntibemera demokarasi demokarasi ntizigera ibaho burya iteni itazigera ibaho ubutungane butabanje kubaho nta demokarasi izubaho silvestre mwavu- mwavuze ngo muri mpunzi muri hehe
sa mwavuze ngo muri mpunzi muri hehe
jewe ndi bugande urahanzi Yayigome.
ureze ariko nkunda ikiza uranzi iti umunywanyi wawe nitwa masarakiza silvestre Ah, Urakiza.
masaro arakiza n'ibyo nibuka cyane rwose urakoze cyane rwose eh, silvestre masaro arakiza reka duhe n'ijambo pascal pascal mwiriwe neza
biriwe neza nkikije mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro munyarutse
yari ufite igitekerezo kirekire munyihanganire uravunagura amajambo
Eh, nta kibazo ni- ni- ni nge u- wishimiye cyane intsinzi ya tarapu ariko nkavuga nti a- abanyafurika ntibaze kuvuga ngo bararebera kuri kuri aya matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu bibuke bibuke bibiri na cumi bibiri n'umunani barongeye baratungurwa babona yuko muri amerika hari demokarasi ikomeye cyane ubwo abanyamerika batunguranaga bagatora umwirabura nabwo byari ibintu bitangaje cyane ba- abantu batari biteze mbo trump ejo bundi twa- twarabibonye ko itangazamakuru yahanganye naryo rimusebya rimushyira mu cyiciro atarimo bamubeshyera ibyo yavuze n'ibyo atavuze kandi nanone ngewe nk'icyatumaga nizera ko azatsinda nararebaga nkasanga buriya bushakashatsi baba bavuga ngo bakoze ngo umwe afite mirongo ine n'icyenda undi mirongo ine n'arindwi gutyo ni kwa kundi bashyiraga ibintu kuri interineti noneho kandi abantu bagera kuri interineti ugereranyije n'ababa batayigeraho abayigeraho nibo bakeya noneho Trump a- atunguranye atsinze abanyafurika bo babona yuko ari ikintu gitangaje ariko basubira bibiri n'umunani barebe barasanga nanone obama nawe yaratunguranye atorwa nk'umwirabura kuyobora leta zunze ubumwe za amerika noneho tugaruke muri afurika iwacu ntabwo i- ikibazo gikomeye ari na demokarasi ahubwo ikibazo kinakomeye ni inzara n'ubukene no gushaka kwigwizaho reba nka trump ubwe arakubwira ati sinkeneye no kugenda muri air force one yewe afite ibikorwa bye n'amafaranga ye yamutunga n'imyaka n'imyaniko ntashire nta nzara y'amafaranga afite ni ukuvuga nka- n'ubutegetsi akeneye hari ibyo abona yahindura gusa n'ibyo afitiye inyota ariko iby'amafaranga ntabyo akeneye naho muri afurika areba amafaranga agashaka kwigwizaho noneho no gutsikamira abaturage kuko ntiwakwigwizaho utabanje gucecekesha abashaka kukurusha ijambo murakoze murakoze pascal reka duhe ijambo eh, mushikana abiri nyamitwe ku vyiyumviro n'ibibazo vya silvestre na pascal silvestre bavuze ko mu burundi ntihagire abihenda nta demokarasi hari ntibakunda demokarasi mu gihe eh, eh, pascal we yavuze ko burya kurabira kuri amerika bitoroshe kubera hari ikibazo c'inzara n'ubukene duga ku ijambo mushikana abiri
yego murakoze kuri ibyo bibazo ntabwiye ko muri demokarasi umwe wese afise iciyumviro ciwe aravuze ko abona ibintu Eh, mu gihugu cy'u Burundi nk'uko nko mu bindi bihugu bya afurika mbere demokarasi ni nshyashya turacyariko turayiyubaka turiko turiyubaka Eh, yabigarutse ko bavuye inzira ati uravye amatora uko yagiye agenda eh, nta hagiye hariho abaguma bagerageza kuyatoba mu mirongo itandatu na rimwe baciye bica ako gasore Eh, muravye mirongo icyenda na gatatu eh, muravye yuko eh, baciye bica perezida ndadaye yari kumwe na bavuye mbere hanyuma ugacuduga uraba amatora twageze turategura ingene haba hariho utugumbi duhumbi tw'abantu batemera ikiyavuyemwo bamwe bavuga bati jewe nshinzwe mfuma byose bisenyuka bagatera amagrenade bagaturira amazu batica abantu kugira ngo eh, abantu bahamagare mu biganiro byo- by'amagaburanyama byotuma basubira eh, ku butegetsi bakuweko n'abanyagihugu ivyo o- ni- niko bimeze uko uko yabivuze ni ukuri Eh, uwavuze ati nta demokarasi ihari ni ukuri demokarasi turiko turayitsimbataza iriho mu gihugu cy'u Burundi nacyo gituma tubonye mu bihumbi bibiri na cumi abantu banse kubandanya amatora twagize tuti ntitushira aho bashize dushyira aho abanyagihugu bashize reka abo bayavuyemwo bagende ariko amatora abandanye abanyagihugu bubahirizwe mu byabo eh, no ni- ni- n'iwabo no mu gihugu cyabo turagira mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abantu bari bamaze kuvuga yuko ati amatora azoba iki cyerekana yuko demokarasi hari mu gihugu cy'u Burundi abantu barayihagarariye barayigwanira kugira ngo amatora abe mu gihe hari abantu bavuga bati amatora ntabe ni muyasibye ntareke kuba igihugu gitwagwe ngo na leta mfata kibanza ngo irimwe abantu batatowe uti abantu bateza kujya mu matora kugira ngo igihugu kirongorwe n'abo eh, citoreye rero ugira ati muri afurika hari inzara n'ubukene ntawobideha ubukene buriho intambara ya demokarasi turiko turayitsinda mugo nubwo tuyitsinda tugira tuti hari indi ntambara ikomeye ihanze abanyafurika eh, ihanze abarundi ari intambara y'ubukene nacyo gituma hariho ingingo ziriko zirafatwa hirya no hino kugira ngo dushobore kurwanya ubukene ingingo yafashwe y'uko abana biga ku buntu ni uko abantu badashobora kwirira amashuri ingingo yafashwe kugira ngo bi- bavugwe ku buntu abavyeyi bibaruke ku buntu ah, imiti ya malariya itangwe ku buntu kubakira amazu hirya no hino abaca nk'ebariya kubashyira muri eh, kubakura muri nyakatsi izo zose ni ingingo zifatwa kugira ngo dushobore kurwanya ubukene dukwiragize amazi meza twubake amabarabara twiyubakire amashure twubake amavuriro mu bikorwa rusange ivyo ni intambara turimwo kandi twizere neza yuko tuzoyitsinda iyo ntambara ya demokarasi yo twarayitsinze ubu two twitorera amatora twitega amatora azokurikira abifuza ibiganiro vy'amagaburanyama twaramaze kubereka ko bidashoboka ibiganiro vyubaka igihugu ivyiyumviro vyubaka igihugu ivyo o biratunganywa mu burundi no mu makungu mugabo ivy'amagaburanyama twararahiye yuko tutazopfa twemeye kubisubiramwo kugira ngo demokarasi tuyitsimbataze mu gihugu Egome.
tuze turwanirize ubukene hamwe Eh, mushaka na Frederic Bambugi nyumvira ko bibazo n'ivyiyumviro byash- byashikirijwe na Sylvestre na Pascal Sylvestre avuga ko abarundi badakunda demokarasi mu gihe Pascal avuga ko ata naho eka Amerika yot- yotanga akarorero gute bidashoboka ko eh, Afrika igira nka Amerika kubera hari ikibazo gihambaye cyane rwose c'ubukene n'inzara mu duge kwijambo
numvurije pascal eh, ati nta demokarasi ihari ndumva mu mvugo ariko ni nka kurya ba muri bindi bigira kuvuga ati dushaka gutambuka tukiri inzoya burya demokarasi ni ni ni ni ni indero ni umuco uwo muco ntawuriyo kubera ko igihe abantu bashobora kwicana kuko batumvikana ibyiyumviro biba bisigura ko uwo muco uba wikiri kure nk'ukwezi turagira iby'amatora ariko n'amatora womenga ni nko kuja kurangura abanyagihugu ati reka tubahe amahera reka tubazibye reka bado- tu- badutore ku nguvu hanyuma duce tugenda tubwire ibyo dushaka eh, tu- tu- tunaga- tunage igihugu turondere amafaranga ku nguvu turondere ibintu ku nguvu hanyuma twitungani twitunga dutunge dutunganirwe turonke amatongo turonke iyo miduga turonke ayo mazu kugira ngo hari ibindi biri bujumbura ariko ugasanga ngo barimo barateza imbere igihugu iyo ni propaganda sinanabyiza demokarasi n'ukuri iracari kure ariko eh, si kuvuga ko abanyagihugu batayishaka barayishaka burya aho itari ni mu bantu bize bategera ko kuja muri politike ari inzira yo gutunga rero jewe ndibaza ko burya kugira ngo tuze tubivemwo ni uko hazoba itunga mu gihugu maze abakeneye kuja kwirondera itunga bakarironka kandi biciye mu mategeko kandi baka- bagatunga bagatunganirwa aba bakerekana yuko uwugiye mu butegetsi si we acatunga gusumba abandi bakerekana imyaka itanu iheze abantu ibyo abantu batunze bakabyerekana eh, ibyo abantu bakoze bakabyerekana gutyo bikerekana yuko uyu muntu yatungishijwe n'ubutegetsi kandi basigaye bafata umushahara wiwe bakavuga bati wewe urakwiye guhanwa kubera ko umushahara wawe wavuga amafaranga yawe erekana aya niyo yavuye ibyo ni ibintu turabwiza kuzoshika ko ariko turacari kure navuga ngo turimo ngo irimo iratera imbere nuko ariko nuko ariko ubutegetsi ejo niyabuvako azogira urundi rurimi ndabarahi kubera ko nawe adosiga aravuga ibindi cyo gituma avuga nti igihe njyewe mba mbiko ndavuga uko ndi umurundi nawe akavuga uko ari umurundi nka jewe ni ukuvuga haba hariho ibibazo utari uko ushobora kumvikana ko ni ibibazo byiza kwicara tukavugana tugatora umuti twese kuko ndakeneye kiriya gihugu ndakeneye gukiramo Ikibazo- ndakeneye kugira ngo politike ndakeneye gukoramo n'ibindi atari politike ko nkava mu bya politike nkakora n'ibindi ubundi mwuga mba narigiye kandi ukantunga ntaco bibuze rero icyo ni ikintu gihambaye cyane hanyuma ubundi avuga ati inzara mu bisanzwe nakubariye ko bitiranya ubutegetsi n'isoko ryo gutunga nicyo gituma avuga ati inzara irisha abantu inzara iratuma abantu bagira bitari byo kuko eh, ujya mu nshinga nawe trump atsinze yari ifitiye ibyiwe ntacyo ashaka mu bukuru bw'igihugu yavuze ati jewe ndagiye twarahariye n'umuntu ko jewe ntushobora kuba perezida wa amerika ati reka jewe ndagiye n'ingufu zanje n'amahera yanje n'uburyo bwanje ndabereka ko bishoboka Yego, me- igisigaye ni kwerekana ingene ashobora guhindura eh, ibibazo byo muri amerika bamutuye gusa Tubibutse- rero twashika ngaho tuzaba turiko turatera imbere natwe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na françois françois mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe murafise iki- muri hehe françois
Eh, ndi i kigali mu rwanda yego me duga kwijambo ikibazo cyiyumviro
Eh, nashaka ku- kubaza buriya ko ko twumvise ko nyine ah, ba- batuye muri demokarasi kandi hakaba hadutsemo nk'ibintu bisa n'imyigaragambyo ese iramutse ikomeje byagenda gute Ah, iki igitekerezo kindi nashaka gutanga ni uko ah, nk- nk'igituma mbona bariya ba- banyamerika batigeze batora uriya hirari ni ukubera ko bari bashatse gusa naho ubutegetsi mbese babugira nk'ubw'umuryango kandi burya abanyamerika ni abantu bajijutse badashobora no kwemera gutyo kuko bari barabonye ubutegetsi bwahise cyangwa se n'abademokarate nibo bari bamaze gu- gutegeka iriya myaka ubwo ibyo ari byo byose ndetse bifuzaga nk'ibintu byi- byi- by'impinduka mbese ko byahinduka ku byerekeranye rero n'ukuntu wenda twebwe tu- tu- tuvuga demokarasi nashaka kubaza nanone ah, ko ko atari ubwa mbere ariya matora yo muri amerika abaye wenda abategetsi bo muri afurika cyangwa abo ngabo mwatumiye mu kiganiro bakaba bavuga ko we- wenda bahakura ikigwa ah, ko ko asanzwe aba icyo kigwa kizagira wenda nko ku bategetsi bo muri afurika igihe cy'ingobagire demokarasi nyayo Eh, murakoze françois reka duhe n'ijambo renova renova mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafise ikibazo cyiyumviro munyarutse
yego natwe ijya nsinzi ya ijya mushinga ntahe wo muri amerika trump twarayishimiye cyane ku buryo twabona mu ntango mengo bashaka kumusigura ubwa bamubeshera ko yagiye gufata abagore ku ngufu bamuvuga ko ibintu kumbura atakoze ariko twarashimiye cyane abanyamerika kuko bashoboye gufata ingingo ingingo y'urugabo ingingo ibereye leta yaduhaye ikigwa kuko twabona neza yuko eh, uwo mugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi b'abademokarate watwaye nabi abanyamerika bari bawurambiwe kandi isi yose eh, ubu yari asanzwe ari perezida um, barack obama ya- ya- yateye akaduruvayo kenshi mu isi mu- mu bihugu na cyane cyane muri afurika muri siriya eh, muri libiya n'ahandi natwe bw'abanyafurika tukabona amengo ntacyo yatumariye Eh, turishimiye rero ku ntsinzi y'irya mushinga naye tukabona yuko izohindura byinshi ku isi no muri afurika yego me renova Eh, eh, mura- Eh, hama rero hama rero eh, tu- tukamukeza tukavuga ati azo azogera azogera amahirwe mu butegetsi bwiwe hama rero abashinga nayo nabo batumiye muri studio eh, na- nabo ba- ikintu nobi- bobagira ni ukubera bo- yaga bahuza kugira natwe mu burundi dushobore ku iterambere no mu kwari demokarasi y'ukuri kuko turi abanyagihugu ubwacu twaramaze kwerekana aho duhagaze twaramaze kubarungikira icete gisomeka yuko dushobora eh, kubana mu butandukane bwacu ko ata ntambara dushaka twaramaze ku- kubereka yuko twateye intambwe muri demokarasi nabo abo banyepolitike nabo basigaje nabo bazoyage bumvikana kugira nabo ba- ibi- igihugu cyacu gitere imbere tuve mu bihugu bya nyuma bikenya kugira dushobore ku iterambere rama murakoze murakoze renova muri hehe ga renova mu- mutaragenda
Eh, turi bujumbura muri bujumbura Eh, murakoze eh, renova reka rero tugaruke ku bashinga ntahe bacu twatumiye Eh, hariho eh, françois yashikirije ikibazo gikomeye cyane rwose c'imyiyerekano iri kwiraba mu bisagara bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za amerika hari eh, ibinyamakuru byinshi bivuga ko ivyo iyo myiyerekano yoba iva cyane cyane ku kuntu igihe cyo kwiyamamaza muri kampanye bariko barahiganwa reka bitanye amazina batukana ibintu bikomeye abandi nabo be- batangaza imigambi itera ubwoba abanyagihugu bamwe bamwe nk'imigambi yo kwirukana abimukira nk'imigambi yo gu- itandukanye yerekeye amasezerano amwe amwe yoba yarasiniwe na leta yo muri iki gihe Eh, nashaka kuri icyo kibazo nyine cyo gutangaza imigambi cyane cyo ku eh, gushikiriza ivyumviro bitera ubwoba abanyagihugu nashaka mugire ico mukivuze ko eh, mushikantahe wiri nyamitwe mwihweje n'ivyafa- ivyavuzwe na François na Eh, Renova ego ibyo francois yashyikirije ni ibintu bikomeye rwose eh, n'ibyo renova yashyikirije nawe nyine bikaba bikomeye murazi yuko ibyiyumviro uko biba byinshi niko byubaka Eh, francois yavuze ibintu bihambaye ati mbega iyi ni- ni- ni- ni- ni- ni- migumu kw'ikiraba izogenda gute icyo nta- nta nyishu tugifitiye kuko eh, ntituramenya aho bizogarukira Eh, hariho abashavuye n'ibyo hariho abagerageje gusenya ibi na biriya nibyo birafise i- icyo bivako Eh, mu mi- mu kwiyamamaza hariho eh, ibyari binateye n'ubwoba hanyuma ikindi nacyo eh, ni ibyerekana yuko eh, uko abantu bigenza ku isi eh, si uko bose bemera demokarasi hariho abatemeraho intahe ishize usanga bagerageza kugumuka n'abandi baca muri iyo migumuko kugira ngo bikuriyemo utwabo hariho nk'abashaka kuyiba eh, n'ibindi muri icyo kino gihugu muri icyo gihugu hoho hari hasanzwe hariho n'ubwicanyi bwinshi cyane abantu batumye inkoho bakica abantu Eh, nyaga yuko nk'abantu bapfa muri muri amerika ari benshi gusumba abapfa mu bihugu bitari bike bya afurika mugabo kubera ko ibimenyamashu- ibimenyeshamakuru byinshi usanga babifise ko puvuwari babifise ko eh, ngira ngo ingufu nyinshi usanga umenga bigaragara yuko mu bindi bihugu ariho habi gusumba hanyuma yagize ati eh, uravye inyishu eh, canke icigwa umuntu abikuramwo yego yuko hari n'icigwa gikomeye icigwa c'uko abantu baja kuburana uwutsinze nubwo yogaye urubanza akagaya abagabo ariko mwumvise yuko hariho nk'abantu mu burundi usanga bagaya abagabo nimba harabayeho uh, mu- muri sentare igeze ku- kubahiriza ivyigwa shingiro umwe yavuyemwo akagenda ni demokarasi muri demokarasi umwe aravuga ati genda avuyemwo abandi bakabandanya ariko igihugu ntigipfakara hanyuma rimeva nawe ati abanyepolitike barabona yuko twebwe abanyagihugu twemeye kubana mu butandukane bwacu nabo nibemere babane mu butandukane bwabo nibaganire nibagire iki icyo o- nicyo twama duhamagara abantu iyo ibiganiro ko biratunga hano mu gihugu hariho abatabyitaba mugabo abarundi benshi mu butandukane bwabo barabyitaba kiretse akadumidumu nyine akazi k'abantu batoya bake bemeye gu- gusenya bavuga bati twebwe ntizovyemera kuko amakungu aradushyigikiye azodufasha ibi na biriya bakemera gukoreshwa n'amakuru n'aba- ni- ni- na- na bamwe bamwe kugira ngo basenyure igihugu basenyure inzego zitewe n'abanyagihugu Yego, abo me- nta kundi tubatunga uko mugabo igihambaye ni uko eh, amategeko amabwirizwa y'igihugu yubahirizwa kandi Yubahirizwa.
abantu bakayahagararira bakagira bati vyanka byakunda igihugu nituguma mu mahoro n'umutekano Ndabona akanya- demokarasi nitsimbatare turwanye ubukene ndabona akanya kariko karagenda mu mpe inyishu zivunaguye reka duhe ijambo eh, Frederic banyumvi banyumvi mvugira kugira nawe nyine ay- atubwire ko- agire icyo avuze ku byashikirijwe na François hamwe na Renova Eh, François akaba yavuze no kuri iyo myerekano iriko iraba mu bisagara bitandukanye vyo muri leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe duga kwijambo
Eh, jewe ndashimikira cyane kuri ibi bishyikirijwe n'uyu muntu wari i kigali bijanye n'imyiyerekano nayo ibisigariza na mitwe urumva ko ari ingorane yifitiye ariko icyo nagira mvuge ku by'imyiyerekano ni uko burya imyiyerekano barayigira itarekuwe kandi n'amategeko imyiyerekano bariko baragira irarekuwe n'amategeko muri amerika bo irekuwe n'amategeko barayigira kandi barafise aho bayigarukiriza ntibaza kubomagura ibintu ntibaza gutera amabuye abapolisi barafise aho bayigarukiriza kuko amategeko arabivuga neza ingene bigenda rero bijya ntibisanzwe kwerekana ko umuntu ababaye ntibisanzwe mujya hakurya bashobora kwerekana n'uko umuntu anezerewe imyerekano yo kunezerwa imyerekano yo gushavura irarekuwe n'amategeko ikindi uyu perezida mushasha yari yatsinze amatora yari yavuze ati jewe aya matora sinzoyemera atari jewe ndayatinde N- atari jewe ndayatinde none birabisigura yabisigura ko yari yatsindwa nawe yari gushobora imyerekano ariko kandi amerika irarekura ivyo rero ntibavuge bati kubera ko bajya batsinzwe barababaye ariko n'abanezerewe bazoshobora kugira n'imyerekano nabo ndazi neza yuko ibyo bibazo bazobitorera umuti kuko mu ba- baramaze kumenyera iyi mico ya demokarasi iyo hadutse ikibazo baricara bakabiganira bagatora inyishu ata ata muti w'ishibere si kimwe na twebwe usanga harimo ibintu by'inzigo harimo ibintu byo kurondera kwica abantu kumara abantu kubera ngo politiki politiki niyo gukiza siyo kwica ni gukiza reka du- duhe ijambo ndabona abanywanyi b'iradiyo ijwi y'amerika twemereye kuduha ijambo ndabona akanya kariko karagenda reka duhe ijambo ndayisaba ndayisaba mwiriwe neza
mwewe mwiriwe murafite ikibazo muvunagura amajambo akanya karagiye
ego jewe nashaka kuvuga yuko ndayisaba muri hehe ayo matora ayo matora yabaye muri leta zunze ubumwe za amerika ndayisaba muri hehe genda yabonamwo ndi karuse mu burundi Mhm.
ayo matora yabaye muri leta zunze ubumwe za amerika genda yabonamwo ubwoba ubwoba kuko mbona yuko umenga ibibazo bihanze isi biriko bitera abanyagihugu gutora abantu bafise bya vyiyumviro no kwita vy'aba nationaliste cyane ugasanga rero nko mu minsi izoza abo banationaliste bagiye gushira cyane cyane imbere zo guki- i- i- imbere inyungu zo gukingira ibihugu byabo usange kwa gufashanya kw'ibihugu kurahagiriye ingorane washaka na muri afurika tura- tura- turahagiriye ibibazo yego be nk'akarorero nk'akarorero mu hariya mu bufaransa bafise ubwoba yuko hashobora gutorwa ry'amarene europeyeni urabona mu bwongereza bijya by'ama brexit byabaye jewe rero ubwo bwoba nibwo mfise gutorwa kwa trump ega abanyagihugu bamwiyumvisemo mugabo bashobora kuba batare baretse gutora urya ah, clinton kubera ibibazo novuga ntibihanze isi bafise ubwoba ati Ego me- n'abateroriste bashobora kuzodutera eh, navyari ivyo murakoze ndayisaba reka duhe n'ijambo anisete mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe duga ku ijambo ikibazo iciyumviro anisete ntitwumva nibaza ko umurongo wa anisete utameze neza anisete muri ngaho
Agomba kuba kuri kino kibazo cyerekeye amatora yo muri amerika
mu kanya gato gusa amasegonda mirongo itatu ko muri amerika donald trump atarakizwe cyane n'ibinyamakuru na leta ya obama ko harigeze- hara- harabaye igihe obama akavuga yuko trump yokura amerika ariko
Anis- mbona yuko anisete ndabona umurongo wawe umeze Donald nabi Trump ari ari atsinze amatora isi yose igira amahoro nicyo gituma ku- ku bwanjye mbona yuko urwo rukundo bariko baramukunda kugira ngo bamuhamagare muri muri mezo branche nibaza yuko yorindira asiga atari kugira ngo eh, azagireyo rimwe na rimwe kuko barashobora kumugiraho kuko bagize muri muri amerika akazi mu- muri amerika barafite ukuntu bahanahana ubutegetsi ibyo biri mu bintu byama bikorwa iminsi yose reka duhe ijambo eh, wirinyamitwe amasegonda mirongo itatu wirinyamitwe ku vyiyumviro yashikirijwe na ndayisaba na aniseta ndayisaba akaba yavuze ko ahubwo afite ubwoba ku itorwa rya trump duga kwijambo
oya ntakagira ubwoba Amasogonda mirongo kuko itatu.
eh, yariyamamaje trump hanyuma arashobora kubwira abanyagihugu imigabo n'imigambi yiwe nabo baramwumviriza nabo bahitamwo hariho n'uwabivuze neza yagize ati hariho ukuntu abantu bariko bibaza ko kubishikanya ku miryango U- u- clinton yarigeze gutwara igihugu akifuza ko umugore we nawe aba ariwe gitwara murazi ko ibyabaye bya- bya bush habaye bush pere na bush fisi ni ukuvuga se n'umuhungu bose batwaye amerika rero ngira ngo nabo bariza bati reka tubihindure ntitwifuza yuko umuryango ari wo uzokwama udutwara kuko uyu mupfasoni Egome- nubwo azoba ari we yifu- ya- yatowe hazotwara umugabo hazotwara umugabo wiwe ivyo igihugu bizotwarwa n'ababandi nyene muri iyo migabo n'imigambi bari basanzwe bafise Frederic- Nivyo rero neza yuko ari bisanzwe Frederic Bamvuga inyumvira ndaguhe ijambo rya nyuma eh, ku vyerekeye ivyashikirijwe na ndayisaba na aniseta duga kwijambo musakanya gato Eh, iyo ndayisaba ari karuzi yavuze burya birahambaye nuko eh, nyamitwe abicishije ko ikimuruho rw'amazi Eh, burya abantu bariko baratorwa mu isi uwa mbere yamushimiye yabaye mbe yabaye eh, segeraniro yabenezeneye perezida umukobwa wa jamari ropeni niwe yamushikirije ijambo amushimira uyu munsi mu- buraya uri muraraba urabona ko hariho ibyumviro biriko biraduga bavuga bati abo bantu badutera ingorane nabaza bava ahandi Eh, ni ubundi muri ijambo yavuze yavuze ati aba bantu b'abirabure n'ibiki mu bisanzwe ibyo ni ibibazo biza gutera ubwoba abantu kuko umushingantahe ibyiyumviro- Frederic ibyiyumviro Bamvuga bikuru inyumvira, bidaca, aho usanga uyu munsi ndabona yiyumva kuba imwe, ibyiyumviro abandi bashaka kugira ari byinshi icyo byiza cyane twakumva.
rwose nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndagushimira umushingantahe eh, wiri nyamitwe ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo bakadushikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na fatukarara yegeranije iki kiganiro ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika ni mu kanya murakoze mugire umugoroba mwiza mwese